Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti Daayireektara Barnoota Fayyaa fi Koominikeeshinii Kataan Narsiin Sa'aadaa Ahmed ofii isaanii dabalee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan qophii torban dabre irratti nuuf ibsanii turan. Waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuudhaan keessummaa keenya kataan narsi sa'adaan torban dabre seenaan nutti himan hospitaala seenuu isaaniif wal'aansa argachuu isaaniiti. Kutaan lammataa immoo kunooti. Jaallanneetu dubbise.
Waggaa xiqqoo fooyya'aa dhufte nyaataas nyaachuu qabda. Waan dhugu kanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shufkaata akka illee dhageenye godha. Akka dubartii ammaan tanaa garaa qabdu yoo nyaata tokko naa fidaniif foolii nyaata tokko illee tuunfe tattaaffii ogeessi fayyaa godhu sanii caalaa dandamattee dastee haadhuudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinuuf akkaan dandamadduuf tattaaffii godhaatiin to'e sana booda hootumaan hospitaala jiru argamsuun na dhiisee wayyaa'ee immaan tana oksijiniis narraa baasanii nagayaan ta'e ma xiqqoo.
Guyyaa meeqa turtan hospitaala?
Guyyaa kudha tokko. Sana booda hoggaa mana deebiitu qoratamuu qabda. Niin qoratamee hoggaan qoratamu ammaas poozitiividha. Bo'aan qorannoo fayyaa. Manatti ijoollee kiyya hoggaa qoratan, maatii kiyya hoggaa qoratan, istiin isaaniif poozitiividha. Guyyaa lama tureechi booda hospitaalaan hin bahee mana niin dhufee hundi keenya of eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre. Sana booda wayyaa dhufuus garuu maaliif itoonni si rakkisu koovid irraa hoggaa dandamattu hin qabdu ni dadhabdaa. Olmoos eega koovid na qabe ja'a fi walakkaa gaheetiin jira. Garuu hanga ammaa ni dadhaba.
Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatu hin qabaatiin. Amma immoo fi keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkam?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti miidiyaa adda addaatiin argaa turre kan biyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan hin turre garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii cimaa dhufee kan jiru hin qaban maan tana duraan kan ture asiin tamaatif namni mallattoo osoo hin agarsiisne fayyaa gaafa manatti ayisoleetiin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti ciggalchinee yaalaa turre kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban haalammaan tanaa kanatti irra baay'een maan tana namoonni koovidiin qaban mallattoon isaa cimaadha dubbiin isaa jechaadha sanii alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti kan laallu taate duraan guyyatti nama tokko du'aa nama lamaa du'aa torbaanitti nama afur nama shan nama jaha jechaa turre oromiyaatti hin tuhu amma immoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira. Namoonni qabamus hangasuma takka ol ka'aa dhufee jira. Kanarraan gaammaa sonni irratti biyyi keenya hiyyeessiidha. Hiddummaan tajaajila fayyaatti kannan kunu namaan guutanii haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira. Hanqinni oksijiiniitiis ni jira. Yoo hangansuu qabaatte oksijiin sana argachuudha qabda. Kanaaf amma dhimmi kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenya sirriitti of eeguu qaba.
Isinis ogeessa fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamnee baanu kakuu kakannee baanisan dirqama ogummaa keenyaas dirqama lammummaa keenyaas sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti kakannee baanu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeessi fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jirru iddootti ramadamne hundatti jecha sadarkaa sadarkaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee koovid kanaaf daran saaxilamoodha. Moo nuti saaxilamoodha hawaasa keenyan tajaajilu jechuun ogeessi fayyaa iddoo baay'eetti. Du'aatiif jira. Oromiyaa irraa isa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti. Ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jirra. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'een koovid ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii, abbootiin gadaa ni barsiisanii, hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa jira. dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuu hin qabanii nuufillee sababa ta'uu hin qabanii koovid addunyaa hunda kan raase kanaafuu osoo isiisiis of eeggatanii nama biraatiifis sababa ta'uu baatanii hin jira.
Amma isin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu koona dhiphisee jettan waa'een dhukkubichaa. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u.
Atileet mucayyoon xiqqoon waggaa kudha sadii dilas wanta taatu mucaan guddaan immoo baay'ee itti dhagahee ture baay'ee disaappooyintir ta'ee ture dhumarratti hoggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibee isaa inni koovidiin qabamuusaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphachaa ture eega nuti hospitaala gallees ni harkan guddaan waa hanga beekaa miidiyaattis waa hedduudha harkaa gaafa nuti hospitaala jirrummaa ganda nuti gallu kanaan koovidiinis abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatis ni dhaga'anii kanarraa kan ka'e baay'ee mucaan kiyyaa saayikooloojikaalii miidhamee ture. Egaa galle booda hoggaa dubbatu harmeetoonni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebii abbaan keenyaas hospitaala galee yoo isaan kun nurraa du'a maal taana laataa kan jiru baay'ee na cinquu ture.
Biyya alaati qaba ijoollee jettan hin dhoksitammoo beeku turan.
Mucayyoon guddoon yuunivarsiitii barattichumatti Ameerikaatti isiidhaaf gaafa poozitiif taanerraa jalqabnee ittiin turre. Bikoos tarii dhibee kanaan du'uu si mantaa fayyuu si mantaa. Kanaaf daa'ima ta'e isii hangafaa isa xiqqoo ijoollee keessaa wayyaatiif waan jiru kan himuun barbaachisaa waan ta'eef jecha hundi keenya poozitiif taanee jirra. Kana jechuun humaan taanu akkuma beektuuf jeetiin isin kan ammaan tana baay'ee na dhukkuba baankii mana jira. Eenyuutiin waan jiru beeku waan qabduuf haala jiru sirriitti hubattee obboleewwan keetii sorbuufi garuu immoo jabaadhu kan jiruun wanta badeeffatu. Yeroon bilbiluuf garuu ni bu'a. Bikoos ijoolleedhaa fi ba'a akkanaatis ba'achuu kan dandeenye ni beekaa garuu immoo waan jiru hubachuudha qabdi kan jirurraa itti haala kan hin himne. Sana booda abbaan isii keessa gurra hospitaala galu abbaan keessi galee kan jiru qaadhi jechuudha. Baay'ee dhiphachaas turte ganama galgala dinigdee amma fooyyee qabneen naani. Xiyyoon itti aantummoo xiqqoon waggaa kudha jaha atiif ittiin miniin jeeni sana booda maatiin kiyyaas achi jiru waan dhaga'aniif mucayyoo akka ittiin hin goone yeroo hunda ni bilbilti bilbilli keenya hin ka'u kiyyaas hin ka'u guyya guyya walii bilbilaa turre gidduutti waggaa bilbilli kiyyaas cufaa ta'u haa waggaa dhabdu cinqamtee guddoonis ittiin himne obboleessa bira ganamaa galgala bilbilti waggaa bilbilcha galgala simaamiin hagganaan waggaa jettee raftee jirti jaal sa'a kudha lamattis waggaa bilbilcha galgala raftee jirti jaal waggaa guyyaa bilbilte dalaga kuttee jaal. Teemmaa hoggaa sadaati isaatti sanbataa fi dilbata hoggaa bilbiltee hin jirtu walgahii qabsiisee kuttee jira. Booda macaafasaa irratti eegaan bahe booda xiqqoo eegaan dandamadhee asiin manatti xiqqoo ture booda inni bilbileeti. Qoy maamnis galgalaa soggaan bilbilu haala durii hin qabne gizeedhaan rafta sa'a kudha lama sarrafte naan ja'a. Dilbataa fi sanbataas biiroo jirti naan ja'a. Guyyaa kaanis dalaga jirti ja'a. Guyyaa miidha guutuu kamitti gila kana osoo naan bilbile olmoos ji'a kaan osoo hin agarreetti. Ay hujumaan na baay'ate hanaan kiyyaa hujumaa fi isin bilbilinii maal maaliin ja'anii. garuu baay'ee ulfaataadha ijoolleedhaaf wanta jechuudha. Koovidiin qabamuu keessa hin beektu xiqqoon hanga ammaa.
Kana hundumaa keessa dabartanii har'a maatiin dhukkuba kanarraa walaba taataniittu moo ammayyuu ittumaan deemaa jirtu?
Qoratamnee turre torbee dabree irra deebi'anii hundi keenya negatiif dhufee jira bu'aan qorannoo keenya koovidirraa amma bilisa taanee jira hundi keenya.
Dhukkubi kun dhufee kan sammuu keessan geeddare waan guddaan maalidha?
Yeroo sanitti hoggaan qaboonni baay'ee na jeeqee eeggaan hospitaala galu akkuma haati takka yaaddutti daa'imman kiyya kana jeequu ture. Sana boodaan yaa'u hoggaa abbaan mana kiyyaatiif itti na bira dhufu bakka nam lamaan darbuu keenya kan jiru baay'ee na jeeqee ture. Sana booda hoggaan ammaas ittuma hospitaala san ciisee yaadus hawaasni keenya namummaan koovidiin qabamee fayyee baheeru mallattoo dhibee kanaa argee hangam takka akka nama cinquu argee hawaasa keenya ifaa bilisatti baheetis barsiisuu dhabuun isaa maalirraa kan ka'e kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa ture. Namni tokko koovidii ni qabama maatii tokko keessaa fayyee ni baha hospitaala galee takkaa mana keessatti dandamatee ni fayya. Haa ta'u malee abbummaan silaa koovidiin qabamee fayye sun yeroo agartu gilas ifi eegaa hin jiru. Kan lammadaan hoggaan hospitaala galu waan kanaan lafaa qabaa kanaan qabaa waan namaa kanaan narra jira kiyyalleen kanaan namarra jira ijoolleen kiyyalleen fuula dura haala kanaan kanaan kanaan wanta godhuu qabdii kan jiru wanni dubbattuus hin jiru wanni namatti himattuus hin jiru yoo carraa ta'ee kan duutu taate dhumate bakka achumaan cufamee ajandaan keessa namni si duukaan deemu kan eessee waan himattuu hin qabdu kanaaf baay'ee waan si dhagahamuu jira kan biraan maas dhibee kanaan wal qabate maaliif hawaasni keenya nuun dhageenyee kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa jira. dhumarratti hawaasa kiyyaafonni ni dhaamu koovid hin jiru hin ji'ina koovid addunyaa guutuurra jira. Akka Oromiyaatti solaallee akka Itoophiyaatti solaallee guyya guyyaadhaan lakkoofsi namoota koovidiin qabamuu dabalaa jira. Namni du'us guyya guyyaan dabalaa jira. Mana tokko keessaa haadha takka waggaa dhabnee tubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Maatiin bittinnaa'uun sun rakkoo fayyaa qofaa miti. Rakkoo hawaasummaati. Daa'imman sun daa'imman abdii boruuti dirreerra facaatu. Daa'imman haadhaa fi abbaan qabne maas guddattee lammii boru biyya fudhatti taata jettanii yaadina. Kanaaf sirritti eegaa ofi eeggachuu qofa otoo hin ta'in ammaas kaaniif sababa hin ta'inaa. hanga dandeessanitti waan ogeessi fayyaa isin gorsu fudhadhaa waan miidiyaa irraa dhageessanii sirriitti hordofaatee fudhadhaa koovid irraa of eegaa kan jiruun dhaamsa dabarsaa.
Siistar Sa'aadaa Ahmed deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu ulfaatu jaalallee